correct correct pipo how una dey welcome back to texas tv we don carry anoda ogbonge gist come give una about wetin dey sup for palace as information wey dey reach us now from inside di palace of oni be say kabiyesi Oba adeyeye gave aderonke a dirty slap yes kabiyesi summoned aderonke right in front of his chamber to question him over the news no be news sef na wetin dey the babalawo enter tell kabiyesi face to face so kabiyesi said before he will take action he has to ask aderonke she went to that length in fighting with nagomi because na just yesterday kabiyesi dey for im chamber with im elder before one babalawo from nowhere enter palace come dey tell kabiyesi wetin him ear no wan hear yes na just yesterday with a picture of queen naomi dis one no be lie na so kabiyesi dey im chamber a babalawo wey kabiyesi never set his eyes on enter palace come dey tell kabiyesi wetin him ear no wan hear concerning um aderonke The babalawo tok say adeleke carry queen naomi picture enter im shrine to stop queen naomi from having a good relationship with kabiyesi yes adeleke enter this babalawo shrine with a lot of demand over wetin she wan make the babalawo do to queen naomi make queen naomi everything wey im e get with kabiyesi scatter as aderonke make the demand finish now the di will enter inside to go and do as then they do now I know say if you enter shrine as we the wash and for movie he get as then they do incantation then go use back enter then go do waiting, then go do before then go come out come tell you say whether it is done or not Now so the di will enter inside go do waiting she uh, he won't do for inside and the gods did not accept Yes, as he do and do and do am with all the incantation calling on the gods. Now, so the god come tell and say, you see this picture where they hold? No try am, the choosing one. Wetin you want will not be done. That picture is the picture of the chosen one. Like I tell una say, I see Queen Naomi, she get better God. She is a woman that has found favor in the eyes of the God. Because everything what the Olori is already try to do to this woman, it they always backfire. Okay, look at the one what happened yesterday. If the Babalawo succeeded in what Aderonke asked him to do, nobody knows where Queen Naomi will be by now. But thank God say the gods did not allow that to happen. They stopped it. And na so the Babalawo come come I come tell Adelonke who be this person where you brought uh, her picture. Now so Adelonke come the explain say him be my husband first wife we don't want her in the palace. It, na so the Babalawo ask and say "Now can be a see first wife? Him talk say yes they don't want her in the palace this that. Now so she dey give excuse why she want to harm Queen Naomi the babalawo con nod for her. tell am no problem i don do wetin you wan make i do for you make you just dey go. na so aderonke just rejoice comot without knowing that the babalawo no do anything na yesterday the babalawo carry the picture enter palace to expose aderonke evil plan because when you keep telling people say ah una see the olori say don love and care queen na some will come out to defend them yes Some will say, lie, lie. They know they even care about Queen Naomi. They are well business men, women. They are focusing in their businesses. And they don't care. She get clothing line. She is doing well. How can she be thinking about Queen Naomi? This, that. Now, so some people go carry their mouth full for matter where they don't know anything about. My correct and people, I beg make a great sooner before we carry this our Ubunge. So read and go. good morning afternoon evening to you all according to your time and the time we will now take to see this video yeah welcome back to texas tv and we are still on the gist about waiting the sub for palace my wonderful people this aproko you get a cb for yeah. yes i keep telling people say you see aderonke you see mariam you see attention seeker you see uh ashley may una dey run for them dem no get good plan for queen naomi and pipo go tok say ah no tok about at ten tion seeker say queen naomi and at ten tion seeker na from di same state queen naomi no go fit do bad to at ten tion seeker di same way at ten tion seeker no fit do bad to queen naomi lailai queen naomi is a woman with a heart of gold everybody knows that she has been that perfect match that kabiyesi wanted from day one but una see dis mamalawos Where Kabiesi take mistake carry enter palace, they are nothing to talk about. All of them, they are nothing to talk about. Because waiting then they plan and waiting that they do behind closed doors to eliminate Queen Naomi out of Kabiesi's life. Some people no go understand. They do undurable. If this Babalawo did not come out to expose her, that is aderonke we no go know say aderonke don go this length nobody go know say she don't go this length to the extent of taking Queen Naomi picture to a shrine to do the undurable for her. But thank God say this Babalawo a better person. Now so im carry the picture enter palace yesterday, come dey tell Kabiyesi see o. Oh, see wetin happen o. Oh. I say make I come tell you, oh, make you dey careful of the Oloris wey you keep for palace. And Kabiesi, as we heard yesterday, was speechless. Speechless to the extent Kabiesi doesn't know what to talk because Kabiesi never knows, say, in Olori's don't go far. But today, Inko Adelonke come out come and explain in front of me and the elders how you take carry mommy Tedenekawa picture enter shrine to go and do waiting exactly. My correct people, they don't come out. Oh. I won't lie for you. She entered palace to come answer Kabiese right in front of Kabiese and the elders. Now so she began to deram out prapra for Kabiesi. Say yes, she took Queen Naomi picture to a shrine and so was that she wants Queen Naomi out of her husband's life, that she doesn't want Queen Naomi to be close to Kabiesi, that she will do whatever it will take to make it happen. Now so she the rumors, Kabiesi stood up and sound her. Dirty slap Better one. Word do sound for her ear. Now so she stopped. Immediately she began to dey cry. Say Kabiyesi slapped her. Is it because of Naomi that Kabiyesi is slapping her? But she never says something. If they refuse to remove their hand for Naomi body, then go dey collect woto woto every day by day. My correct and wonderful people, now waiting we the hear where they saw for palace as alleged. I beg all my wonderful people make una try chook mouth for this ogbenge tobi. Drop your comment, give this video a thumbs up, subscribe to this channel. Stay tuned, stay connected. For more updates will be dropping from time to time about waiting the sub for Palace. And for my returning subscribers, I can never cease to appreciate you guys. You guys are the real MVPs. Thank you so, so very much for always coming by. And don't forget that all our